iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwiriwe neza ni thomas kamirindi ubasuhuza radiyo ijwi ry'amerika mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi mudukurikire ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri kugera saa mbiri ijoro kandi turi no kuri interineti wazi itatu akadomo radiyo yacu voa akadomo kamu murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ijwi ry'amerika rero murisanga koko birakwiye ko umuntu ashima cyangwa agaya niyo ntego y'urubyiruko rw'u rwanda rufatanije n'umuryango never again uharanira amahoro never again isanga kwibumbira mu matsinda byafasha urubyiruko cyane kugera kuri iyi ntego ariko kandi intego inagamije kwisanzura kuva mu bwigunge no kwiyubaka umushyitsi simbatindiye ni omar ndizeye ashinzwe urubyiruko mu muryango never again ndizeye we uraho urakomeye
muraho tomasi ikaze rwose mu kiganiro ngushimira byimazeyo ko uduhaye iyi saha yose kugira ngo twungurane ibitekerezo kuri iyi nsanganyamatsiko y'amatsinda y'urubyiruko niko iki gitekerezo cyaje gite
murakoze murakoze cyane kamirindi igitekerezo iki gitekerezo cyaje gute mbere na mbere ni uko amatsinda y'urubyiruko ubwayo ari ari ari kimwe mu byaranze nevegeni rwanda kuva yavuka mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri ikaba yaravukiye i butare mu cyahoze ari kaminuza nkuru y'u rwanda kubibuka icyo gihe muri kaminuza hari hari abanyeshuri baturutse mu byiciro bitandukanye by'abanyarwanda ariko nk'igihugu cyari kivuye muri jenoside hatangira umwuka muri kaminuza aho abanyeshuri bandikaga amatuwarete mu by'ukuri amagambo atari meza agamije gusesereza bagenzi babo nibwo rero bamwe mu bashinze uyu muryango harimo dr joseph nkuru nziza bagiraga iki gitekerezo cyo gushyiraho uru rubuga kugira ngo aho kugira ngo urubyiruko rwandike mu matuwarete amagambo aseserezanya ahubwo ruganire amagambo arwubaka yubaka mu by'ukuri imitima yabo asana imitima ndetse aganisha no kubaka amahoro muri rusange navuga ko rero icyo gihe ariho igitekerezo cyaturutse cyatangiye kigenda gikura kugeza umuryango na vegeni rwanda ushyizeho amatsinda ubu ngubu dukorana n'urubyiruko mu byiciro bitandukanye hari urubyiruko rukorana n'umuryango na vegeni rwanda mu mishinga hari urubyiruko rukorana n'umuryango na vegeni rwanda ariko rufite amatsinda yarwo mu aho rutuye ni amatsinda ijana n'abiri ayo ngayo ndetse n'andi matsinda mato mato y'umuryango na vegeni rwanda ugenda ukora kugira ngo uyakurikirane cyane cyane yo agamije komora ibikomere ndetse n'agamije gukangurira urubyiruko kugira uruhare mu miyoborere muri rusange ijana n'abiri ko ari menshi murayashobora
nk'uko nari mbabwiye ni amatsinda ashyirwaho n'urubyiruko ku giti cyarwo aho rutuye rukaba rugira uruhare mu ruyakoreramo ibikorwa bitandukanye gusura inzibutso gufasha abatishoboye kugira ibiganiro mu by'ukuri bibakangurira kugira gutekereza kwimbitse kugira amahugurwa atandukanye icyo na vegeni rwanda rero ikorana nabo cyane cyane ni ukubaha amahugurwa ni ukubasura ndetse no kubashyiraho imishinga mito mito ibafasha kugira ngo bakomeze eh, ba- ba- ba- ba- bagire intekerezo zabo cyangwa se imvumburamatsiko zabo zikomeze zikure mu by'ukuri eh, tugira intego igira iti eh, o- gu- gufasha urubyiruko ku gusesengura inkomoko z'amakimbirane kugira ngo bubake ejo hazaza iterambere ry'ejo hazaza ah, hubakwe n'urubyiruko rutekereza byimbitse eh, kandi runasesengura mu by'ukuri ikintu igihugu cyacu cyagiye eh, kibura mu- mu bihe bitandukanye bikatugusha ah, mu mahano ndetse byatugeje no kuri jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda na kane noneho rero mubona urubyiruko se rwisanzura koko ruka rukivamo niba ariko navuga abakiri bato bavuga ibitekerezo byabo bisanzuye baka- bakagusha mbese bikabavamo uko bikwiye
urakoze kamirindi Eh, wenda kuvuga ibitekerezo ama- abantu bashobora kumva ari ukuvuga iby'urubyiruko rutekereza ariko ah, mu by'ukuri ah, urubyiruko dufite ubu ngubu umuntu wenda yanasubira inyuma gatoya akabanza akibaza ati ni bande Mm.
Ah, ni ni urubyiruko rukomoka mu miryango akenshi na kenshi ko tumaze imyaka makumyabiri n'itanu tuvuye muri jenoside ni urubyiruko rero akenshi na kenshi rukomoka ku byiciro bitandukanye by'abanyarwanda Mhm.
Ah, bya- byatewe n'amateka twanyuzemo nk'igihugu dufite urubyiruko rukomoka ku bacitse ku icumu imyaka makumyabiri n'itanu irashize hari urubyiruko rukomoka ku bacitse ku icumu hari urubyiruko rukomoka ku ba- ku baturutse hanze abantu babaye mu buhunzi igihe kirekire kuva muri mirongo itanu n'icyenda Mhm.
dufite urubyiruko rukomoka mu miryango y'abasigajwe inyuma n'amateka dufite urubyiruko rukomo- rwafashwe ru- rwavutse ku gufatwa ku ngufu mu gihe cya jenoside ni icyiciro abantu badakunda kugarukaho ariko nacyo turagifite Ni Mm.
iki- dufite urubyiruko ruva mu miryango yakoze jenoside eh, dufite imiryi- urubyiruko ruva mu miryango yahishe abantu muri jenoside Eh, mu- mu by'ukuri u- urwo urwo rubyiruko rwose uko wumva rugiye eh, rutandukanye mu byiciro bitandukanye amateka yacu ah, ah, yagiye atunyuzamo Mm.
ni ni nako rwagiye ru- ru- rugira uburyo rubana n'ayo mateka ni nako kandi eh, rugira ingaruka zitandukanye kuri ayo mateka hari ipfunwe hari agahinda gakabije Eh, uti rero si urubyiruko rurisanzura rukavuga ibitekerezo
Mhm.
twe muri nazajya mu rwanda eh, mu mbuga dushyiraho tubona biza urubyiruko rwisanzura rukavuga ibitekerezo gusa eh, nk'imbuga i- urubuga ru- ru- ru- rw'isanamitima cyane cyane ari narwo muri minisitiri gushyiramo ingufu Mm.
ntabwo ntabwo ntabwo ari imbuga ziraba nyinshi rero ho urubyiruko gutanga ibitekerezo cyangwa se ku- kugerageza gusangiza bagenzi babo ibikomere bafite bikomoka kuri ayo mateka navuga ko ari urugendo ntabwo ari ikintu umuntu ahita afunguka ni ikintu umuntu a- a- a- afungura ariko akabanza akanareba yuko nta n'ahandi kizavugwa Mhm.
Uh, gutanga ibitekerezo rero biratandukanye hari gutanga ibitekerezo ku ku byo babona ibyo bumva uburyo bwo kubaka amahoro uburyo bw'imiyoborere ariko nanone tunabakangurira nanone no gutanga ibitekerezo dore no gusangira cyane cyane ibyabakomerekeje mu mateka yabo mu buzima bwabo Mhm.
ibyo rero navuga ko ari urugendo navuga ko icyiza ni uko mu bushakashatsi muvegeni rwanda igenda ikora tubona hagenda habamo impinduka kandi nziza
omar ndizeye ashinzwe urubyiruko mu muryango never again turaganira rero ku matsinda y'urubyiruko n'uburyo rwisanzura n'uburyo rutanga ibitekerezo ndizeye we ubundi iki kiganiro ni icy'abaturage niyo mpamvu nagira ngo ngusabe wakire bigira imana niyo nzima na nsengimana baba bategereje gatoya bigira imana we
karame karame urakomeye
yego yego igitekerezo cyangwa ikibazo
Eh, murakoze kuma ijambo nk'uko mubivuze nitwa bigirimana kayumba Eh, Yego.
nkaba ndi hano mu rwanda mu karere ka muhanga mu ntara y'amajyepfo Mm,
Eh, mu by'ukuri turishimye kuri uwo mutumire mwaduhamagariye mhm, akaza kutuganiriza kuri ibyo bintu bijyanye n'amatsinda ndetse no kwishyira ukizana ko gutanga ibitekerezo mhm,
Eh, mu by'ukuri nagira ngo mubaze ikintu cy'ibanze nagira ngo mubaze ese icyiciro cyabo cyaba gikorera ahagana he ese ese ni uru- ni uruhe rubyiruko bitaho cyane ese ni urwo ni urwo rubyiruko rw'abacitse ku icumu gusa nk'uko yabitubwiye cyangwa ni ni urubyiruko muri rusange ese urubyiruko bavuga ngo ni guhera ku myaka ingahe bavuga byibuze bumva bagomba- bagomba kujyana nabo ibintu by'i- by'ibiganiro cyangwa bagomba ku- kwegerana mu bintu by'isanamitima n'ibindi biganiro bitandukanye ye urakoze noneho ikindi nagira ngo mubaze eh ese mu by'ukuri iyo batubwiye ngo ni umuntu ashyira- agashyira gushyira ukizana ugatanga ibitekerezo byawe biri ku mutima ese iyo barebye basanga koko ariko umuntu agomba kugaragaza ibyo bitekerezo byose uko byakabaye cyangwa se ibyo bitekerezo bashaka kutubwira ni ibihe kuko hari igihe ushobora kubona igitekerezo runaka kandi ubona hari igihe nko ku buyobozi ubona hari ikintu nk'iki ngiki runaka kiba kitagenda usanga kugira ngo gikemuke eh, bibaye ngombwa ko ahubwo bafunga uwo muntu mhm.
tuzi neza ko harimo abantu bazira ibitekerezo byabo ugasanga rimwe na rimwe bibaje ikibazo bira- mu nama niba bibaje nk'ikibazo ahantu mu nama runaka Mhm.
bikitwa ko cyakiriwe nyamara nyuma ya- ya nama wa muntu ntibabashe kujya kumucira iryera bikarangira afunzwe tuzi benshi baba bagiye bafunzwe bazira kubaza ibyo bitekerezo byabo kugaragaza ibyo batumva tukaba twasabaga umudusobanuro ku gushyira ukizana uko ariko ndetse mutugire se uko kubaza ibibazo muradaheranwa n'ikibazo uko shyira ukwizana uko ariko ni ukuhe ni bande bazabaza ibyo bibazo ese bizasubizwa ni abandi ese ni ibihe bibazo biba bigomba gushingirwaho murakoze Ye- Kayumba bigira imana Murakoze cyane.
ye kayumba bigira imana uri i muhanga yego Eh, hari utubazo tumwe na tumwe babajije yari yanyuzemo ariko rero reka si- simwambuye ijambo arakwibwirira kayumba we urakoze yego yego namwe ye ndizeye we mubwire rero
kaminda kayumba arakoze cyane aba- ku bibazo byiza abajije arabaza ati "Ah, urubyiruko dukorana ni urufite imyaka ingahe mu mu itegeko rishya rigenga urubyiruko mu rwanda ni u- ni ukuva ku myaka cumi n'itandatu kugeza ku myaka mirongo itatu Ah, na- natwe ntitujya kure yaho usibye ko eh, mu- tujya dusho- hari aho tujya munsi y'imyaka cumi n'itandatu cyane cyane mu rubyiruko rukiri mu mashuri eh, yisumbuye Mhm.
Eh, ariko ubundi icyiciro ni icyo ngicyo Yego.
ese eh, dukorana n'urubyiruko ruhe ni urwo rwacitse ku icumu Nku- nk'uko nabivuze muri neve egeni rwanda i- n'izina ubwaryo rirabivuga ni neve egeni rivuga ntibizongere Eh, ntibizongere rero ni jenoside tuvuga eh, yabaye mu gihugu cyacu ijambo ubwaryo ri- ri- rimaze imyaka myinshi kuva muri mirongo ine na gatanu Ah, rero nicyo gituma dushyira imbere ihame ry'ubudasa iyo tuvuga ubudasa tuvuga bya byiciro byose duhuriyeho nk'abanyarwanda dufite rero ibyo byiciro nk'uko na- na- nigeze kubinyuramo urwo rubyiruko rwose turarufite mu- Mhm.
mu- muri ya matsinda navugaga hanyuma a- aragira ati ese uh, kwishyira ukizana ni ni- ni- ni- tuvuga ni ukuhe ndetse hari n'ingero yagiye agarukaho wenda nta- ntagarukaho yego ariko o, mbere na mbere ni uko eh, urubyiruko tu- dukorana narwo cyane cyane muri rusange tugaruka ku kintu ki- twita gu- gusesengura eh, gu- gutekereza byimbitse ndetse no gusesengura gutekereza rero byimbitse akenshi na kenshi ni imitekerereze ariko o, iha icyo bita resiponsabirite nyirayo o, nyirayo o, mu- mu- u- uyitekereza mu by'ukuri eh, gutekereza no kuvuga icyo ushaka mu gihugu cyacu byagiye bibaho eh, bigakoreshwa mu buryo butandukanye eh, bwiza cyangwa se bubi Mhm.
Ah, hari aho byagiye bigira ingaruka O- o- iyo tuvuze jenoside ubwayo tuvuga ah, ah, mu mu byagiye bikoreshwa hari ibyagiye bikoreshwa mu- mu mu nyandiko mu gukwirakwiza ingengabitekerezo ariko hari n'ibyakoreshejwe mu mu- mu kugaragaza ibitekerezo muri rusange binyuze ku maradiyo binyuze mu mbuga zitandukanye icyo rero Mhm.
twebwe tugarukaho cyane cyane muri nevegeni rwanda ni uko urubyiruko rumenya aya mateka twanyuzemo Uh, nti- ntirwitandukanye nayo cyane ahubwo rugaharanira guhora rushyira imbere icyatuma tutayasubiramo Ku- Mhm, urubyiruko mhm.
dukorana mu- rubwirwa byinshi mu ngo zabo akenshi na kenshi rukabibwirwa n'abakuze rukabibwirwa n'ababyeyi eh, n'abaturanyi
i- i- i- ndetse yemwe hari n'aho babikura no kuri za interineti yego I- i- ntabwo rero dusaba urubyiruko yuko rugo- rugo- rugara- rugaruka rukagaragaza bya bitekerezo rwumvisha ahantu hatandukanye eh, uko rwishakiye icyo twe tugarukaho gusa ni uko urubyiruko rugomba gushungura ibyo bitekerezo Mhm.
ukamenya icyo ugiye kuvuga kirageza iki ku ku bantu kira- kirakemura iki ku kibazo gihari ndetse yemwe eh, kira- kiranafasha umuryango nyarwanda gute ku- kugira ngo eh, du- du- dusigasire kuko buriya jenoside ikintu yasenye umuryango nyarwanda kandi n'ibindi gikomeye ni Eh, ikintu bita icyizere icyo bita trust icyizere Aha.
eh, ndetse no kugirirana impuhwe mhm.
Eh, tu- icyo bita impasi mu ndimi z'icyongereza Mm.
ibyo rero byose bi- bi- bifite ukuntu byashegesha umuryango nyarwanda ntabwo rero dukangurira urubyiruko rwacu ndetse no mu matsinda yemwe kuba abacamanza ba bagenzi babo icyo tugarukaho gusa ni uko bategana amatwi bagashungura ibitekerezo babwirwa kugira ngo dukumire eh, ibyabaye mu mateka yacu o- ha- hari imvugo zagiye zikoreshwa zivuga ati baranshutse kugira ngo urubyiruko rwo kuvuga ngo uyu munsi hari ibintu numvise ku babyeyi Mm.
ababyeyi bansutse mvuga ibi ngibi ahubwo tube abanyamahoro aho dutuye eh, dutware ibendera ry'amahoro cyane cyane muri bagenzi bacu bityo tubashe kubaka umuryango nyarwanda uhamye yabajije ati mukorera hehe rero
Eh, yabajije ati dukorera he Eh, dukorera i kigali niho dufite ibiro eh, biro nyarutarama niho dufite ibiro ariko nk'uko numvishe kuko numvishe ari uwo mu majyepfo i muhanga eh, dufite eh, ye- dufite i- i- irindi shami i huye i huye ku itaba eh, aho urubyiruko ru- rutandukanye ruhura rukagira nanone n'ibiganiro Eh, aramutse afite igitekerezo ya- ya- yakwegera hamwe muri aho Eh, tu- turafatanya rwose cyane cyane kugira ngo dukomeze eh, twubake umuryango nyarwanda eh, u- u- u- ugizwe n'urubyiruko ariko nanone rutekereza eh, rutari eh, rukurikira izindi ngo rutari u- u- bya bintu ngo ababyeyi bavuze ngo bavuze ngo nange abangaba bavuze ngo nkunde abangaba ni uku- kugira ngo mu by'ukuri eh, dukumire tugire amateka atandukanye n'ayo twanyuzemo nk'abanyarwanda hariya mm, uh, kuko avuga ko ari mu murenge wa shyogwe niko yatwandikiye kuri facebook aduha na nimero ye ya telefone ubwo aho ngaho mm, he- he- ha- hegeranye na shyogwe nta tsinda ry'urubyiruko wahamurangira se
Ah, hari itsinda i- amatsinda dufite mu majyepfo cyane cyane eh, eh, eh, hari mu by'imana mu by'imana mu ishuri ekore de siyanse de by'imana Mm, kugira ngo niho hegeranye n'aho ngaho ari ariko ubwa- aramutse ahageze ibyo ari byo byose twazabasha gu- gu- guhura tugahuza kugira ngo niba koko afite n'igitekerezo eh, cyo gushyiraho itsinda aho atuye kugira ngo ubuho eh, urubyiruko rw'aho atuye narwo eh, rubashe kuba a- abanyamahoro no kubaka amahoro twa- twafatanya ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro murisanga umushyitsi ni omar ndizeye ushinzwe urubyiruko mu muryango neva again rwanda kuri telefone turufite nyine niyo nzima na nsengimana nk'uko nabibabwiye noneho duhe ijambo niyo nzima niyo nzima we
karame karame wiriwe neza mwiriweho kamirindi yego yego we igitekerezo cyangwa ikibazo
okay murakoze cyane mbanje kubasuhuza nsuhuza n'umutumirwa nyine mwadutumiriye arakumva maze igihe kinini ntayinjira mu biganiro byanyu ariko ndongeye ndagarutse kuko iriya topiki numvisha ari nziza Mhm.
ariko hari akantu gato nibajije Mm.
n'ubu wenda ngewe umwaka ushize nari ndi mu nzego z'urubyiruko Mhm.
ndi umuyobozi yego sinari umuyobozi ukomeye ariko nari ndi nari ndi perezida w'urubyiruko mu rwego rw'akagari Mhm.
uwo muryango rero neva egeni narawumvaga kuri radiyo wenda kubera ko njye nageze no mu ishuri nzi n'icyo bivuga Mhm.
nageragejeho no kwiga amateka wenda kuko no mu ishuri nize ibintu by'amateka wumva mbifiteho ubumenyi wenda nubwo atari bwinshi cyane nk'uko ngo aba abivuga Mm.
ariko hari amakuru mba mbifiteho noneho ngewe nkareba uko ndeba sosiyete cyane cyane urubyiruko tubamo Mhm.
mbona ahubwo baratsinze baratsinze Ubu ngubu baratinze kuza ibiganiro nk'ibi byaratinze cyane Ah.
kuko usanga urubyiruko akenshi ru- rurishishanya rurishishanya ntabwo umuntu wo mu rubyiruko yajyaho ngo akubwire yisanzura akubwire ati ngo ibintu mbibona gutya ibintu mbi-" Ah, ah. barimo baritinya kubera ko nta makuru babifiteho uyafite ayafite ayo yahawe n'ababyeyi urumva ntabwo aba ari amakuru meza yakwizerwa ijana ku ijana kandi politiki y'igihugu urumva nyine ni ugushishikariza urubyiruko kurwigisha amateka no kwirinda jenoside kandi uzi ko jenoside akenshi ikunda gukururwa n'amacakubiri avuye mu miryango ahanini Mhm.
cyane cyane ko abana bo baba batanabizi Mm.
ubwo rero ngewe yavuze ko bafite amatsinda arenga ijana Mm.
amatsinda arenga ijana uzasanga akenshi aba ari mu mijyi wumvishe nko mu majyepfo havuze ahantu muri by'imana wumva ni ni ahantu hamwe gusa Mhm.
rero rero icyo numva wenda bakora bamanuka bakabinyuza wenda no mu nama nkuru y'urubyi- y- inama nkuru y'igihugu y'urubyiruko bagafatanya nabo kugira ngo ubutumwa bwabo bwihute naho ubundi nibatabigira ahubwo vuba njye mbona nta n'aho rwose urubyiruko rw'u rwanda rwerekeza ntaho pe kanguhe nk'urugero akantu gatoya uhina amagambo ariko kubera ko ntabwo twakwiharira ijambo twenyine yego uzare uza niba warakurikiranye iyi minsi rwanda warebye uko ibintu byari bifashe byari bimeze abantu benshi batangiye kubikururamo ibintu by'amoko urumva rero impamvu ni uko abantu benshi baba badafite ki amakuru kandi abenshi wasangaga ari urubyiruko ubwo rero ngewe igitekerezo cyane nababwira ati bamanuke bihute bagere hasi ahubwo banyure muri izo nzego zose bafatanye n'inzego za leta ubwo butumwa butambuke vuba rwose murakoze niyo nzima ubundi uri hehe
ubu ndi i kigali ku kicukiro ariko mbere igihe twavuganaga mu myaka yashize nabaga ndi i kirehe i mahama mu murenge wa mahama ubundi yewe ubu ngubu uri ku kicukiro Eh, ubu narahavuye naje i kigali ku mpamvu z'akazi ndi ku kicukiro ubu ngubu niyo nzima urakoze urakoze cyane namwe ye ndizeye we ibi bitekerezo bya niyo nzima se hari icyo ubivugaho
niyo nzima arakoze cyane urumva Eh.
ko uh, ni umwe mu bajene bakurikira cyane kandi unashishikajwe nanone no kubaka umuryango muri rusange uh, nyarwanda Mm.
Eh, a- a- aravuga ati amatsinda ya neza yagenzi rwanda yaratinze ngira ngo ahari arabijyanisha eh, n'icyo abona gikenewe ni mu muryango nyarwanda Eh, gusa si twe twenyine du- du- du- dukorana n'urubyiruko hari n'abandi yavuze ndetse n'inama nkuru y'igihugu y'urubyiruko nayo turakorana ariko hari hari ikigaragara ni uko ngira ngo ahari amatsinda akenewe cyane nicyo ngira ngo nakuye mu byo yavuze Eh, Iki- ikindi ariko nanone yavuze ati urubyiruko ruri mu mijyi eh, dukorana narwo n'urwo mu mijyi dukorana n'urubyiruko rutandukanye eh, ngira ngo hari wenda nuko na- navuze hari icyicaro ariko dufite za ngororero dufite za tuhafite amatsinda dufite amatsinda ahantu henshi ndetse za nyagatare za rwimiyaga n'ahandi mhm.
ni ahantu rero hose tugiye tuyafite gusa icyo nemeranya nawe eh, ni uko oh, ah, amatsinda y'urubyiruko akwiye gukoreshwa kugira ngo urubyiruko ruganire Mm.
Eh, kuko akenshi na kenshi ngira ngo nk'uko n'ubushakashatsi bwakoze bwigeze gukorwa na na jean paul kimonyo bwagaragarijwe Mhm.
ku- eh, ko kuva muri mirongo itanu n'icyenda kugera ndetse no muri jenoside yakorewe abatutsi akenshi na kenshi ibintu tugira mu gihugu cyacu ndetse na jenoside irimo ni ibya- byagiye bica muri ideoloji ideoloji rero hari iyaciye hari iyakozwe mu mashuri ariko hari n'ihererekanyamakuru rica mu mu miryango Mhm.
ndetse muri iryo hererekanyamakuru hakabamo n'ihererekanyarwango eh, rica mu miryango akenshi na kenshi rishingiye ku moko ngira ngo hari ingero yatanze ahari ah, we uko abibona mu minsi ishize byabaye ngira ngo Mhm.
icyo eh, ibintu nka biriya bivuze mu muryango nyarwanda ni uko urubyiruko eh, rwongera rukicara rukaganira kuko mu- twe dukora ku mpinduka eh, zigeze nko kuri ebyiri Mhm.
dukora ku mpinduka yo kumenya icyo bita kure- ku- gukora kuri awareness ariko tukanakora ni- ni- n'impinduka yo kumva no ku- no ku- no ku- kugira ubumenyi ku kintu cyo bita understanding mu ndimi z'icyongereza Mhm.
imbuga rero z'urubyiruko zigiye ziriho ni nyinshi ariko hari izi- hari izi- hari izituma gusa urubyiruko rumenya ikintu ariko kugisesengura no kucyinjiramo wenda ahari akaba nta mwanya uhari ibyo rero nibyo dukora ni ibintu rero bisaba urugendo rw'igihe kirekire gusa ndemeranya nawe yuko amatsinda akwiye kwiyongera Mhm.
Ya- yanatanze ngira ngo ahari yanadusabye no gukorana n'inama nkuru y'urubyiruko dusanzwe dukorana na minisiteri y'urubyiruko turakorana Ah, ubu- ngira ngo icyo avuze kandi na- natwe twemera ni uko amatsinda agomba kwiyongera Mhm.
Mm.
ijwi ry'amerika nsengimana nawe ari kuri telefone nsengima nsengimana nsengima sinzi agomba kuba yarambiwe inshuti z'ijwi ry'amerika muratubabarira noneho duhamagare rwiziringa rwiziringa we
halo uraho urakomeye
muraho muraho neza kamirindi rwiziringa uri hehe se
ba ntabwo ari ngombwa ku by'umutekano kugira ngo mbabwire aho ndi ariko uri mu rwanda cyangwa igihugu Gusa fata- byibura mufa- mu- gusa mufate ko ndi umunyarwanda ibindi nta- ntabwo ari ngombwa ariko se umuntu utinya icyo turi kuvuga icyo turi kuvuga giteye ubwoba giteye umutekano muke ni ikirwi ziringa we
Eh, umuntu ntatinya ishyamba atinya ibyo bahuriyemo ngaho isanzure
ehe Eh, bo numvishe ndiza ibyo avuga ngo, bo ni never again na nyine niyo ntuza niyo titre ya- turi kuvugaho nicyo kintu turi kuvugaho oya Never turi again, kuvuga noneho- oya turi kuvuga ku kazi neva egeni ikora ko gukangurira urubyiruko kwiyizera kuganira gukumira ibibi Ehe.
no kubaka amahoro arambye
ni- niho hari ikibazo rero niho ruhiniye ku kwigisha urubyiruko noneho utigisha abo hejuru Mhm.
uti kubera iki ibyo mbivuze mu gihe bavuga bati icya mbere nta bwoko buba mu rwanda ibyo babikuye babi- ibyo barabyemeje no muri konstitusiyo mu ntuza sinzi konstitusiyo konstitusiyo ukuntu nakita mu kinyarwanda mu biragora itegeko nshinga
itegeko nshinga noneho bati nta bwoko buhari noneho bakavuga bati jenoside yakorewe abatutsi bakabigisha urubyiruko bamaze kubwira yuko nta bwoko buba mu rwanda zagera nyuma bakavuga bati no abahutu ntibasaba imbabazi abatutsi n'abana babo n'ababavukaho bose bikavugwa na perezida wa repubulika ndabi- ndabivuga kuko dufite za odiyo ze yivugiye ubwe noneho nkavuga nti abo bantu si bavuga ngo nevegene bakabyigisha urubyiruko ni ubuhe bushobozi bafite bwo kumvisha urwo rubyiruko kurusha kumvisha abo hejuru cyangwa n'izihe ngufu bafite zo kubuza abo bategetsi bo hejuru bigisha ibyo ronda koko dushaka ko ricika mu rwanda ariko telefone yifate neza woye ku- kubera ko irazamo amakaraza ye Na- Eh, reka nicyo kibazo wari ufite rero
Eh, navuge ubushobozi bafite ku bayobozi bagumya gush- guhembera amoko kandi baravuze ko amoko ataba mu rwanda Ah, Ye- urubyiruko di- si ukureza mu gihirahiro ntibamenye ibyo ari byo ye urakoze rwiziringa
murakoze namwe kamirindi ye ndize
urakoze kamirindi namwumvise eh, harya izina ni ndi rwiziringa eh eh, rwiziringa rwose arakoze cyane ku ku kibazo atubajije ah,
sorry Eh, eh, n- ntabwo wenda ngaruka ku- ku- ku- ku- ku byo ku ngero yagiye atanga cyane ariko ngira ngo nawe aremera yuko a- amoko uko yagiye akoreshwa mu rwanda byatugejeje kuri jenoside Si- si- sinigeze numva ahakana ko haba mu rwanda habayeho jenoside yakorewe abatutsi nibyo Eh, i- icyo numva ahubwo ye asaba ngira ngo ara- arasaba aravuga ati mufite ingufu ki Eh, mu rwego rwo kumvisha aba- ko- ko ikwirakwizwa ry'i- ry'ivanguramoko ari ribi mm, Eh, mu by'ukuri eh, mu gihugu cyabayemo jenoside nk'iki cyacu jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane mhm, ibintu byose biba ari urugendo Oh, abantu bigishijwe ingengabitekerezo ya jenoside mu myaka guhera ah, muri za mirongo itatu kuzamura kugeza muri mirongo icyenda na kane kugeza ibaye ntabwo wavuga ko ari ibintu bizahita bishira umunsi umwe ntabwo yemwe no mu bakuru tubona tuvuga yuko bayi- bayi- bayi- bayikwirakwiza mu bana ntabwo twavuga yuko na- ari ikintu kigiye gushira uyu munsi mm, Eh, eh, yemwe icyo icyo ngira ngo gusa neme rwiziringa ngira ngo ahari yakwemeranya nanjye mhm, ni uko mu mateka twaciyemo nk'igihugu o, a- azi ko azi ko o, imihoro ari ikintu cyakoreshejwe cyane mu kwica mu- muri jenoside yakorewe abatutsi ariko ngira ngo ubu ngubu aremera yuko ahari ikoreshwa mu kubaka ah, mu kubaka yaba inzu yaba n'ibindi yemwe ibintu bi- ab- abantu bakenera mm, ni ni iki cyahindutse mu rwanda Ni- ni iki cyahindutse icyahindutse icyahindutse eh, ni ubuyobozi bu- bu- bwigishaga kwica bwigishaga ko uyu mugenzi wanjye ari mubi Eh, ubu ngubu hakaba hari ubuyobozi bwigisha yuko tugomba guhurira hamwe nk'abanyarwanda Ni- ni- ni ibyo koko aravuga yuko hakiri hakiri intege nke ibyo ngibyo nibyo byakorwaho ariko ntabwo twafata ibintu byose ngo tubi- tubijugunye tuvuge yuko nta ki- nta- nta- nta kintu cyahindutse kandi koko tubona yuko eh, jenoside yarahagaze eh, abanyarwanda muri rusange bose ba- ba- barabana ariko iki kiriho icyo icyo tukibona twebwe nk'umuryango na vegani rwanda ni uko ihererekanya ry'u- ry- ry'inzangano ry- ry- ry- ry'ingengabitekerezo ya jenoside yemwe n'ibitekerezo by'ibitekerano byo bakwita stereotypes bi- bi- bigenda bica mu miryango mhm, byo biracyahari abo abo bamwe muri mu- mu- mu- mu bo avuga ba- ba- bakomoka mu muryango nyarwanda icyo rero twebwe dukora yatubajije ingufu nta ngufu z'igitangaza dufite usibye ko dukorana n'abandi reka yemwe n'inzego za leta eh, kugira ngo dushyireho urubuga abantu baganire kuko eh, ibintu twahuye nabyo yemwe n'ibyo bikomere tuvuga dufite eh, mu muryango nyarwanda Mm.
nta kindi cyabikemura ni nta kindi cyabikemura usibye ku- kuganira usibye gushyiraho urubuga abantu baganiriramo oh, twe muri Reverend Rwanda mu- mu- mu- mu biganiro by'isanamitima tugaruka cyane cyane eh, ku kudacirana imanza mu matsinda kugira ngo Mhm, mhm.
ah, babashe gusohora bya bi- ibikomere bafite Mm.
ibyo rero avuga ni ni- ni- ni- ntabwo numva ari uburyo bwiza twaterana umupira hagati yacu nk'abanyarwanda ahubwo ni uko buri munyarwanda wese yemwe abakiri bato cyane cyane kuko nibo bayobozi b'ejo hazaza ni ukwitoza kuzaba abayobozi bunga nabwo bahuza abanyarwanda ba- bagarura abanyarwanda hamwe kugira ngo baganire bagafatira kuri iki ngiki tugezeho o, baka- baka- baka- baka- baka- baka- baka- bakagira uwo musingi bakawukomeza naho nitureba abakuru tukareba ibyo bakoze tugakomeza muri icyo ngicyo ntitwitegure ngo igihe cyacu twebwe nk'urubyiruko nikigera twe tuzakora iki A- a- amateka azatuvuga ati amateka azatuvuga ati nk'urubyiruko azatuvuga nk'urubyiruko rwatandukanyije abanyarwanda bakongera bakagera kuri jenoside cyangwa se azatuvuga nk'urubyiruko o, rwubatse igihugu cy'amahoro kandi amahoro arambye ah, amahoro aho buri wese agera ku iterambere Mm.
nicyo gihe navuga ku byo yari avuze eh, gusa mubwira yuko oh, ku mpungenge afite biracyari urugendo ibintu twaciyemo kuva kuva kuva mu gihumbi magana inani mirongo itandatu na rimwe kuva uwo bita sipeki yakwandika icyo bita hametiki tiyori akayikwirakwiriza mu burayi kugeza aba- abaje mu rwanda b'abazungu aba- aba- abaje mu rwanda baba abanyamadini ndetse n'abakoloni bayizanye Mm.
bakayigisha igacengera mu mashuri eh, ku- yaba sirida yaba muri seminari bikava muri abanyabwenge bacu bikajya muri politiki tukabibona muri jenoside ntabwo icyo ngicyo ari ikintu navuga ko kizacika umunsi umwe ikintu navuga gusa ni uko twese eh, twumva ko uruhare rwo kubaka umuryango nyarwanda uhamye ari uruhare rwa buri muntu ah, aho kugira ngo gusa tube twaterana umupira ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga umushyitsi ndizeye omar ashinzwe urubyiruko mu muryango neva again rwanda kuri telefone hari manirakiza louis michel na nyirimana francisco saveri nagira ngo mbasabe bajye ba- babaza utubazo tugufiya kuko abantu bashaka rwose kuza muri iki kiganiro ni benshi tubanzirize kuri manirakiza manirakiza we manirakiza Nitwa Matabarakiza, e barakiza
Matabarakiza Sylvester.
silvestre uri hehe
Eh, Ndi hano mu Bugande ahantu bita Mutukura.
mutukura
Eh, si hafi ya y'umupaka wa kenyara
a- a- ni hafi y'umupaka, ni hafi ya Bukoba muri Karagwe.
Eh, igitekerezo Eh, cyangwa se no- ikibazo
Eh, nari mfise akabazo ngo- ngomba kubaza uwo mutumire.
Mm, Uwo mutumire akabazo ngomba ndamubaze, ngomba ndamubaze none nk'Abanyarwanda numva bari hanze besi nkumva bavuga ibintu bidahuye n'uko u Rwanda baruterereje urumva nta bwoko bukiri mu Rwanda jenoside barayigwanije urubyiruko nabwo bariko bararwigisha neza kugira ngo ntirwongere kugwa mu mitego nk'iyo none abo banyarwanda bari hanze nama numva ba- bavuga nabi nk'u Rwanda ubwo ntibazohava batera ikibazo nka ca kindi ca mbere kigahava kigaruka nico mbajije uwo mu- uwo mutumire mu yandi magambo uramubaza niba hari icyo umuryango never again ukora ukorera abanyarwanda mbese uko wakorana n'abanyarwanda bari hanze
Eh, abo banyarwanda bari hanze eh, babivugaho iki ko baguma basemerera ngo barabatawanya mu rwanda kandi nkaba mbona ko umenga bazohava batera ikibazo u rwanda Mhm.
none bazobi- bariko barabikoraho iki ko umenga bashaka kuzotera ikibazo u rwanda ye urakoze cyane
Eh, ye silvestre uri mutukura urakoze pe ndizeye we wamubwira iki rero A- a- arakoze thomas arakoze baki- ba- barakiza silvestre mu bugande Eh, ati abanyarwanda bari hanze eh, ibitekerezo bitandukanye batanga bishobora kugira ingaruka ku rwanda ni zimwe mu mbogamizi zigihari Eh, uko uko mu rwanda ah, higishwa ah, ubumwe uko higishwa amahoro uko higishwa kwirinda inzangano uko higishwa kwirinda ingengabitekerezo ya jenoside niko yaba kuri izo mbuga nkoranyambaga ndetse n'ahandi hagenda hagaragara inyigisho zitandukanye ariko nk'uko nabigarutseho ntago ibintu byigishijwe abantu bakabifata igihe kinini bidahita biranduka umunsi umwe icyo twemeranya gusa ni uko ari urugendo muri nevegeni rwanda dukora iki kugira ngo nacyo wari ukigarutseho usa n'ukimubaza Eh, Eh, hari icyo dufite twita peace building institute ni cyangwa se pbi ni ni- ni- ni- ni- ni- ni nk'amahugurwa ku mahoro duha urubyiruko ruturuka mu mu mpande zose z'isi mhm.
Eh, tuba dufite insanganyamatsiko ivuga iti ni icyo u rwanda rwakwigisha isi ntabwo ari ukugira ngo twigishe bya mwarimu ku munyeshuri Mhm.
ahubwo ni iki isi yakwigira ku byabaye mu rwanda hanyuma aho dutuye tukabasha gukiza ah, cyangwa se gukumira yaba amakimbirane yaba na jenoside ishobora kuba Mm.
aho turi- aho muri ibyo bihugu bitandukanye urubyiruko rero ruraza rukamara ibyumweru bibiri hano rugasura inzibutso za jenoside rukaganira rukareba izindi jenoside zabayeho ku isi ruka- rugasura imidugudu ngira ngo hari umudugudu uzwi cyane wa mayange umudugudu w'ubumwe n'ubwiyunge bakareba ibyo byakozwe yaba muri gacaca kugira ngo barebe ibi byagiye bikorwa cyane cyane nyuma y'umuryango- nyuma ya jenoside kugira ngo duhangane ah, na jenoside n'ingaruka zayo Mm.
ati rero abari hanze yewe ikintu nakwibwira uru rubyiruko gusa urubyiruko hari imvugo yagaragaye cyane muri gacaca aho abantu bavugaga bati baranshutse nica abantu baranshutse baranshutse urubyiruko rw'iki gihe rugomba kwirinda baranshutse y'ubutaha Ah, niba um- umwana ukiri mutoya ari hanze yagakwiye ku- kuba guharanira gusa yuko isi izamwibuka ah, nka mandela isi izamwibuka nka gandi abantu baharaniye amahoro isi izamwibuka ah, nk'abantu bahagaritse jenoside hano mu rwanda Do- isi izamwibuka nk'umuntu wabanishije abanyarwanda aho kugira ngo izamwibuke eh, nk'umuntu oh, wabashije gutanya abanyarwanda ndetse yemwe no kuba eh, izo ngaruka avuga zabaho Eh, ikiriho ni uko gukumira ibyo ngibyo byose muri rusange ni urugendo tugomba gu- kwemera ko tugomba gukora icyo avuga nemera nawe numva yemera aremera yuko tugomba kugira inzira itandukanye niyo twaciyemo mu gihe ki- cyashize twakwisanzura twavuga ibitekerezo byacu muri nevegeni rwanda tugira eh, ibikorwa bikangurira urubyiruko kujya mu nzego zifata ibyemezo kugira ngo ruganire ariko bo kujya mu nzego bo bo kuganira kugira uruhare mu miyoborere nk'abayobozi ba- ba- b'ejo hazaza bazatanya abanyarwanda ahubwo abayobozi b'ejo hazaza bubaka amahoro bakomeza kuguma kuri ya ndangagaciro yo kubaha ubudasa muri kwa kubaha ubudasa tuka- tugasigasira tugasigasira u- u- ubunyarwanda bwacu ariko nanone tukubaka am- igihugu gifite iterambere rirambye ku- kandi kuramba bivuze ko tuba dufite n'amahoro ni ni- ni ibyo gusa namusubiza Mm.
Ah, nsa- mubwira yuko aba- abajene batwumva aho bari hose eh, ni ukureba uruhare rwanjye ni uruhe iyo mu- muri ibi ngibi hanyuma tukiyubakira amateka bakaba abayobozi ku gihe cyabo kuko kuba umuyobozi nka- nk'urubyiruko ntibizarindira yuko bagira imyanya Mhm.
kuko kuyobora abazi iby'icyongereza ni ugutuma abantu bakora ikintu iti tu influence Eh, gu- tu- tu- ha- tu- tu influence ngo ngira ngo ni iby'icyongereza Mm.
ariko ba- urubyiruko dufite rutuma abantu bakora iki rutuma abantu bagaruka muri ya macakubiri cyangwa rutuma abantu bubaka igihugu Eh, rutuma abantu bagaruka mu ngengabitekerezo ya jenoside ese yo yazatumarira iki Mhm.
Eh, du- kumenya amateka y'igihugu cyacu eh, tukirinda yuko twayamenya gusa ahubwo tukanasesengura icyatumye tuyageraho nicyo Yego.
gusa njye nasaba urwo rubyiruko nk'uko natangiye ndikubwira amatsinda dufite y'urubyiruko tuyakangurira gutekereza byimbitse gusesengura ibyo rubwirwa ibyo rwumva ibyo rubona Ah, kugira ngo urubyiruko rutagira excuse uvuga ngo nabonye ibintu kuri social media ngo nanjye nabikoze niba wabibonye urabitekereza ubibona gutya Uka- ukagira verisiyo yawe nicyo gusa navuga muri rusange kamirindi ku byo yari avuze barakiza mu buga ndetse tumushimira ariko rero abanyarwanda bari hanze ako kantu ndumva utakavuzeho ku buryo bushimishije ndavuga mbese buhagije bwimbitse mu magambo make Mm.
yeah
Eh, i- icyo yaravuze ku- ku bari hanze eh, ngira ngo hari turemenya ko biv- ntabwo twashyira muri rusange yuko abari hanze bose ariko ba- ba- banakwirakwiza cyangwa se bahembera urwango mu- mu- mu- mu- nk'uko yabivuze Mm.
hari hari ariko nanone birahari tujya tubyumva mu eh, mu- mu majyepfo mu bihugu by'amajyepfo ya afurika tubyum- turabyumva mu Bubiligi n'ahandi Mhm.
Eh, icyo iki- ikiriho yavuze yavuze ati se ntibizagira ingaruka eh, ku- kuri ayo mahoro yubakwa mu rwanda Mhm.
Eh, ingaruka aho ziri eh, cyane cyane ngira ngo ubu ngubu aho umuntu abibona ni uko kuri nko ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane Mm.
usanga ari urubyiruko rukubwira tuti tubona ibi ngibi navuga ko rero ku bari mu gihugu turakorana ku bari mu gihugu ho nibyo nakubwiye amatsinda yacu nicyo amaze yego kugira ngo urubyiruko rusesengure ibyo rubona kuri- ku ku- ku- ku- ku mbuga nkoranyambaga rubashe ku- ku- ku- ku- ku- kubi- kubinonosora Mm.
A- a- abantu bari hanze y'igihugu ha- ha- bagiye bajya hanze y'igihugu ku mpamvu zitandukanye hari hari abagiye mu buhunzi mu gihe cya kera ntibagaruka muri guhera muri za mirongo itanu n'icyenda hari abagiye muri mirongo icyenda na kane hari abaziye bakoze jenoside Eh, tuko na hano mu rwanda dufite ababyeyi nubwo batabigira ku mugaragaro ariko bigisha abana babo ibyo ngibyo nabyo twabigarutseho Mm.
hariya wenda icyo twavuga ni uko abantu babikorera ku mugaragaro ngira ngo nicyo hari yavugaga Mhm.
ikiriho byose ni- ni ni ingaruka z'amateka igihugu cyacu cyaciyemo icyo urubyiruko na vegani rwanda tu- tubasha gukora tubasha gushyi- dushyiraho imbuga Mm.
Ah, ariko nanone ntabwo ah, ntabwo twavuga ko hose tuzahagera hari hari ahagerwa ngira ngo ahari eh, njya mbona hano ha- hari ubwo ushize eh, imbuto foundation ndetse eh, eh, ndetse na unity club oh, icyo gihe na Zeden rwanda nayo yagiye muri icyo gikorwa cy'i- cyo bis- cyiswe urunana rw'urungano Mhm.
Ah, nk'urubyiruko rukomoka mu- ru- ruri mu mahanga cyane icyo gihe hari za kameru rwa- rwari rwaturutse muri kameru no muri zambiya mu mpunzi zaho rwari rwatumiwe Mm.
ruraza rufashwa nanone kugaragaza ibirurimo bya bikomere rufite eh, bakomora mu mateka Mhm.
aho ngaho niho navuga tu- tugerageza gutanga umusanzu iyo ubwo busho- iyo ubwo buryo bubonetse tugafatanya n'abandi nk'uko byabaye ariko nanone aho bitabaye nevegeni rwanda ikore- ikoresha uburyo butandukanye dukoresha social media ya social media mwahoze mu- twahoze tuvuga Eh.
tu- tuta- tudashyiraho rwa rwango ahubwo cyangwa se tuta- tutunga muri bya bya bindi urubyiruko ruri mu mahanga rwumva na ababyeyi rwumva na um, abantu batandukanye ahubwo tubereka ibindi bi- birufasha gusesengura kugira ngo yemwe runatekereze no kuri ubwo butumwa bwumva Mhm.
bityo ru- ru- rumenye yuko eh, kamirindi nta nta- nta- nta- nta fotokopi y'u rwanda izabaho hazahoraho u Mm.
rwanda rumwe U- urubyiruko icyo rugomba gu- gukangukira ngira ngo ni n'umusanzu w'ijwi rya amerika kuko iki kiganiro kirakurikirwa n'urwo rubyiruko yatubwiye silivesitire Mhm.
nk'uko twumva yuko tugomba kuba mu- mu bubaka igihugu uh, mu buryo butandukanye nubwo twahura n'imbogamizi zitandukanye ariko tukamenya yuko tu- tu- tu- tu- tu- tu- uh, du- du- tu- duhura tukagira ibiganiro Eh.
mu karere k'ibiyaga bigari mu karere k'ibiyaga bigari tugira ibiganiro ndengamipaka aho duhuza urubyiruko ruva muri kongo uh, mu burundi eh, ndetse no muri uganda Mhm.
A- aho ho niho navuga kuko hatwegereye hari urubyiruko uh, tu- tujya twakira ruva mu- mu- mu- muri plateau ziriya za fizi Mwenga- muri mu- muri kivu y'amajyepfo Mhm.
rugasubirayo ru- ru- ru- narwo ruba rufite uburyo rwumva abanyarwanda ndetse n'uburyo rubanye n'abanyarwanda bari hariya I- i- i- ibyo rero nibyo navuga wenda dutangaho umusanzu Mhm.
Ah, ngira ngo yadusabye ahari kugira umusanzu munini ariko navuga yuko ibi ni ibikorwa umuryango nizageni rwanda ukora ukoranye n'abandi ntabwo twavuga vurema yuko ah, ibintu byose ariko tubikora Mm.
hari inzego za leta hari komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge hari komisiyo yo kurwanya jenoside hari imiryango itari iya leta yindi dufatanya ngira ngo icyo nakura mu mu mu gitekerezo cya silivesitire ni uko gusa abantu bazareba uburyo n'urwo rubyiruko narwo rugerwaho o, by'umwihariko o, o, wenda tutarindire yuko haza okaziyo nk'izo ngizo rw'u- y'urwo ruba rwatumiye mu rwanda ijwi ry'amerika ndizeye omar niwe mushyitsi kuri telefone dufite louis michel nk'uko nabibabwiye louis michel we
wiriwe wiriwe tomasi we mwiriwe mwiriwe wiriwe neza akabazo kawe cyangwa reka igitekerezo nirukanye iminota irashize Yee.
numvise never again Aha.
never again bira- niyo nyite yonyine iraryoshye Ah, yewe n'umukoro numvise ifite uraryoshye aha.
ariko hari umuntu abwiye ati mu by'imana kuri ekore de siyanse noneho ndibaza nti ariko never again ntatiwe no kwiga izina ryayo naho ntikora n'abantu bize gusa ba interegiteri bari abana bize ndavuga nti none se kuko aha ni ahantu ntuye hano ni mu cyaro vurema ntabwo bazi aho never again noneho nkaba namubaza nti ese mura- murakora iki muzakora iki kugira ngo n'hano hasi hano mu cyaro never again hagere bayimenye ruriya rubyiruko ruyimenye rumenye amateka yayo rumenye ibyo ikora ibageze ku byiza nk'ibyo igeza ku bandi urakoze tomu urakoze cyane ugira umugoroba mwiza kandi usuhuze n'uwo mutumirwa urakoze cyane Ne- reka ahita kwisuhuriza ndizeye we usuhuza louis michel yego
ndizeye ndizeye
sinzi komera komera ndizeye yekomera nawe louis michel ye Eh, nsubiza Nuko.
nsubiza ku kabazo naryohewe cyane kabisa murakoze cyane mbizi ye urakoze namwe louis michel urakoze cyane
hita rero umusubiza
Mm. ati se umuryango nevegenzi rwanda ntukorana n'abize gusa Ah, dufite amatsinda muri amatsinda ijana n'abiri nabuze nkubwira dufite amatsinda mirongo itandatu n'atandatu akorera mu mashuri ya- yaba amashuri yisumbuye n'amashuri ya kaminuza dufite amatsinda ah, mirongo itatu oh, n'arindwi akora akorera mu ma mu- mu- mu- muri ah, aho aho- icyo nakwita muri kominote cyangwa se mu mu- mu baturage Eh, ayo rero ntabwo arimo abize gusa Ah, ikindi mu- mu- mu- mu matsinda yandi tugira ari porofesiyoneri yandi afasha urubyiruko eh, gukira ibikomere bikomoka mu mateka ah, ntabwo ntabwo nayo dushyiramo abize kuko dufite at- ah, ushize umwaka- mu myaka ine ishize twakoranaga n'amatsinda mato ageze kuri cumi n'atanu icumi y'urubyiruko harimo atanu y'abi- y'abiga mu mashuri harimo n'atanu nanone yo mu yo mu y'urubyiruko aho rutuye mu mu giturage ntabwo rero dukorana n'abize gusa kuko gutekereza ntabwo ari ibi, ibi- ibi ntabwo ari umu- ntabwo biharirwa abize Ah, ikindi buriya ah, umuryango nevejen rwanda twemera yuko ah, gutekereza byimbitse ari byo ah, byagiye bibura cyane cyane mu rubyiruko ah, kugeza aho bitugejeje aho twageze muri mirongo icyenda na kane muri jenoside yakorewe abatutsi cyo gituma rero dushyira imbaraga cyane cyane mu rubyiruko rwose yaba urwize eh, nababwiye ko tugira amatsinda akangurira urubyiruko eh, kugira uruhare mu mu, mu, mu, mu nzego zifata ibyemezo cyangwa se mu miyoborere eh, mu turere dutanu mu gihugu Ah, ah, ayo ngayo rero akorera aho urubyiruko rutuye muri za ngororero muri za nyabihu eh, muri Gis- muri huye eh, ndetse yemwe na- no muri no muri nyaruguru naho muri nyamagabe aho hose urubyiruko eh, ru- rurahura kandi ndetse rugahura ah, ru- ruganira yaba urubyiruko ruri mu nzego z'ubuyobozi ruyobora abandi yaba n'urubyiruko ru- ruri mu- mu miryango y'urubyiruko byose eh, eh, icyo nawe numvishe yungikanya n'abandi ni uko aya matsinda y'urubyiruko akwiye kuba menshi kugira ngo urubyiruko ruganire ni haba ni- hari hari igikorwa kimaze iminsi gikorwa na minisiteri y'urubyiruko cyo gutwara urubyiruko gusura inzibutso Mm, Ibi- ibyo urubyiruko rwamenyeye ku nzibutso ruba rukeneye nanone kongera kubiganira mu buryo bwimbitse Eh, rukabasha kubyumva Eh, mu by'ukuri hariya ruba rwamenye amateka ariko noneho rukarengaho rukavuga ngo ni iki cyatugejeje aha ngaha ibyo rero muri uriya mwanya uba ari mutoya iyo urubyiruko rugarutse muri ya matsinda ni ukubabaza icyo bigiyeyo icyo buri umwe wese yigiyeyo uko yiyumva uko yiyumvishe Eh, na- u- u- u- watangiye ikiganiro uvuga ko wari u- wari ukwishyira ukizana mu gutanga ibitekerezo aho ngaho nanone turasaba ko- ku- ko buri- bataza gucirana imanza hagati yabo ahubwo bakareka buri wese akavuga ufite uko yabyumvishe yabyumvishe uf- n'undi akamubwira uko yabyumvishe hanyuma nyuma hakaza kubaho guhuza ibitekerezo hari uburyo umuntu nanone yungukiramo mu buryo bwimbitse eh, hari abana batubwira bati ngewe iwacu bajyaga bambwira gutya none ndabona atari byo ngiye kujya kubahindura ubwo ni ukuvuga ko nawe aba afite uko yumvisha icyo bita understanding hari icyo aba yabanje kubona nyuma yo kubona akumva aka- agasesengura mu buryo bwimbitse nicyo rero tugarukaho ndetse ni nacyo ngira ngo o, umuntu ya- yashimira jean michel eh, ni louis michel mumara- muma- louis michel mumara n'impungenge y'uko gusa tudakorana n'abize ahubwo n'abari eh, n'abari mu mirenge n'urubyiruko rwo mu mirenge hirya no hino ku midugudu uko ubushobozi bugiye bu- bu- buhari mu mu gufatanya n'abandi bafatanyabikorwa nk'uko nabivuze dukorana nabo louis michel ubundi ni uwo muri mu karere ka kamonyi
Mm.
ariko rero ah, kandi ntabwo ari kure y'i kigali aho mufite icyicaro gikuru twavuze ati never again ntabwo ahangaha rwose bayizi Yego.
kandi atari kure wamumara Yego.
impungenge ko muzakora akantu k'urugendo mukajya kwimenyekanisha muri kamonyi Eh, du- dufite eh, ku mbuga nkoranyambaga dukoresha neva egeni rwanda kuri facebook eh, kuri kuri twitter ndetse na instagram cyane cyane ko dukora n'urubyiruko na instagram nayo tura- turayigira tugira icyo Aha.
bita ati na rwanda icyo namusaba gusa ni uko yazatwandikira ashobora no kujya kuri website ya neva egeni rwanda ni neva egeni rwanda puwe orugu Mhm.
yazatwandikira rwose nta mpungenge kamonyi twazabasura muri ino minsi ah, tuzasura urubyiruko rwo mu majyaruguru ndetse n'urw'iburasirazuba kugira ngo tuganire muri bwa bufatanye n'izindi nzego Mhm.
ariko nawe kamonyi rwose louis michel namu- namukangurira yuko aciye aho ngaho twa- twa- twazaganira ijwi rya amerika ubwo rero ni akabazo ntagera niyongereyeho Mm.
nuko nuko Bizamini.
ye nuko nuko noneho twihuta kubera ko ndabona iminota igenda igabanuka cyane dufite nyirimana francois xavier na jacques bari kuri telefone nagira ngo mbahere ijambo rimwe bahina amagambo nyirimana we nyirimana nyirima kandi numvaga harira francois xavier nyirimana bite
ni sawa ni sawa ndakumva Mm, wari wasamaye Eh,
yewe narimo nkumva ariko sinzi uko byaba bigenze eh, uri hehe se
Eh, ngewe ndi mu karere ka huye uri mu karere ka huye
Eh, mu majyepfo yego ndahazi kandi na ndizeye arahazi ubushyitsi ndizeye nuko noneho uvuga akabazo kagufiya cyangwa se igitekerezo kigufi duhe n'ijambo jacques kugira ngo du- dusoze iki kiganiro neza
Eh, ngewe numvise nyine ko n'inaha ibutse bahakorera ntabwo nari ndizi ko bahakorera twari tubumva tukumva ko bakorera i kigali gusa none n'ino barahakorera none umuntu ashatse kuba nk'umunyamuryango wabo nyine ashatse yabigenza gute yaca mu zihe nzira Eh, ndagira asobanure muri make ariko ibyiza mwasobanura nyiri ku murongo ntabwo ndi kumva radiyo eee urashaka kuguma ku murongo
Eh, nkabyumva kasobanura ndi ku murongo ntabwo ndi kumva radiyo eee reka mbwire abamfasha bakugumishe ku murongo fatu esike tu peux le garder s'il te plaît parce qu'il n'a pas de radio ye fatu yari yabyumvise nubwo ikinyarwanda cye ki- ki- atari ki- cyinshi cyane ariko yari yabyumvise ugume ku murongo rero francois xavier hanyuma duhe n'ijambo jacques eh, nawe abaza akabazo kagufiya jacques we jacques jacques sinzi uko byagenze ubwo kandi ndumva nawe asa- asho- ashobora kuba asa n'uri kumurongora ibyo ari byo byose ndizeye we Salamini.
Ah, uyu francisco saveri nyirimana urihuye ko ashaka kumenya uko kuba umunyamuryango bigenda
Fale- tudatinze rwose eh, kamirindi biroroshye kuri eh, kuri saviye kuko dufite eh, ofisi ku itaba eh, yazajya- yazanyarukira ku itaba a- azasanga abakozi ba nevegeni bazamufasha ndetse niba anashaka no gushinga itsinda ry'urubyiruko mu- aho atuye eh, bazamwereka inzira muri rusange yanyuramo oh, kugira ngo oh, icyifuzo cye gikemuke cya- cyangwa se gis- gishyirwe mu bikorwa noneho rero Ariko nabivugaho.
muyobore kuvuga ku itaba nanjye ku itaba ndahazi ariko rero ntabwo ntabwo twapfa kubivuga gutya gusa ngo ni ku itaba hanyuma ngo umuntu ami- ahite amenya ahariho wamuyobora neza ikindi ahari ukamubwira nimba hari na nimero ya telefone ashobora guhamagaraho kugira ngo bafate gahunda nimba ashaka kuzajyayo bafate gahunda y'igihe azageraho cyangwa se nimba ari ukwigirayo gutya gusa atagombye kuvunyisha
kwitaba yareba uvuye hariya kuri sentere usa n'usubira inyuma ni muri icyo gice ku gahanda kagana kuri hoteli yitwa fositepsi aho zitwa peti purense kugira ngo niho namurangira ku bya telefone byo kuko ari we wazisabye namusaba gusa ko yatwandikira kuri facebook cyangwa se kuri twita na na instagram aramutse yabikoresha ikindi ashobora no kutwandikira kuri emfo ati meza egeni rwanda pe orugi icyo gihe telefone twazimuha tukazihana ariko ubu ngubu ndabamuhaye ibyo ngibyo kuri facebook yazakoresha neve egeni rwanda pe neve egeni rwanda gusa natwandikira tuzagirana ibiganiro byimbitse kurenza ahari ngira ngo ahangaha yeee ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda umushyitsi ndizeye omar hashinzwe urubyiruko mu muryango neva egeni neva egeni n'umuryango uharanira amahoro arambye niko se ndizeye we wakomeje kugaruka ku kantu inzira iracyari ndende inzira iracyari ndende urugendo ni rurerure none ubwo ngubwo ko numvise ahubwo urubyiruko rusa n'urufite ariko usibye ko ari nabyo buri gihe urubyiruko ruba rushaka kwihuta baba bashaka kwihuta buri gihe none rero urugendo ni rurerure ariko urubyiruko rurashaka kwihuta ubu ngubu uburyo rero muzakoresha kugira ngo mugere ahantu henshi hashoboka kandi byihuse muzabigenza mute mufite gahunda yo kujya tuvuge mu ma disitirigite mu turere twose mu turere twose tw'igihugu
urakoze kandi kuva nk'uko nigeze kubikubwira ibi ni ibikorwa umuryango na egeni rwanda udakora wonyine ni ibikorwa dukorana n'abandi bafatanyabikorwa ndetse n'inzego zitandukanye za leta abo rero bagira n'abundi nabo kuri benshi icyo dukora gusa ni uko amakuru dufite yaba ubushakashatsi dukora ko dukora n'ubushakashatsi cyane cyane ku bikomere ndetse yewe n'uruhare rw'urubyiruko n'imiyoborere muri rusange tugerageza kuyasangira tugerageza kuyasangira gusa muri ino minsi umuryango na vegeni rwanda washyizeho washyizeho deparitema y'urubyiruko kugira wongereye ingufu deparitema y'urubyiruko kugira ngo urubyiruko rujya mu bikorwa bya nevegeni rubashe kuba rwinshi ikindi ariko wenda mwigeze kuvugaho ni uko buri mwaka dutwara urubyiruko rurenga magana atanu mu nteko ishinga amategeko ku munsi mpuzamahanga w'amahoro dufatanyije na komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge urwo rubyiruko rero ruva mu gihugu cyose icyo ubu ngubu tugenda dukora ni ukugira ngo gusa rwa rubyiruko iyo rusubiye aho ruba rwaturutse rubashe gutwara ubwo butumwa rugeze kuri bagenzi babo mu bikorwa nk'ibi ngibi byo gukora ku myumvire y'abantu hari ubwo biba byiza iyo ukorana n'abantu bake bake amatsinda hanyuma nabo bagahindura abandi ntabwo ari cyo twenyine tubikoresheje no mu mateka y'ibiro byibonamo ariko ikiriho ni uko icyo turi gukora ari uguteza imbere ubufatanye ikindi tsinda ariko nanone ni uko twakoze icyo twita sayiko edikesheni gayidi ni kubera ko ni inyandiko ifasha urubyiruko kuganira ubundi byajyaga bikorwa n'abaporofesiyoneri bacu mu byerekeranye n'ubuzima bwo mu mutwe ibyo biganiro bikayoborwa n'abaporofesiyoneri ariko ubu ngubu noneho muri kwa kongera kugera kuri benshi twakoze imfashanyigisho ifasha urubyiruko kuganira cyane cyane kuri ibyo biganiro byinjira mu buzima bw'umuntu igakorwa ikifashishwa n'umuntu utarabyize tuyita sayiko edikesheni gayidi iri mu kinyarwanda irarangiye yakozweho n'abantu b'abahanga batandukanye mu by'ubuzima bwo mu mutwe cyane cyane n'urubyiruko ubwo rero mu minsi iri imbere tuzageza ku rubyiruko rutandukanye ariko nanone ni uko nk'uko nabibabwiye ni uko dufatanya n'inzego hari inama y'igihugu y'urubyiruko igera ku rubyiruko rwinshi hari izo nyandiko ni ukuzisangira kugira ngo zigere kuri benshi hanyuma ariko nanone tugakomeza gukingura imiryango kugira ngo urubyiruko dukeneye ubufasha butandukanye nabwo rube rwari rwabubona omar ndizeye ndagushimiye cyane rwose
murakoze ka mirindi nanjye ndabashimiye urakarama rwose namwe nshuti z'ijwi ry'amerika mwese uko mungana ndabashimiye byimazeyo murakarama